much. Well, let's take our Bibles and look together in Acts chapter 14. And my text is taken from verses 8 down to verse 20. And the title of this study is The Glory to Christ Alone. The Glory to Christ Alone.
Then tugambe tuge amabibuli gaffe okugula amakitidde ebutu 14 mala 18 legeza 20 muntu okuziola atumire likuzire masanamu likuti ulemu upite kwa kristu yekha ulemu uneneka kupita kwa yesu kristu yekha basi
As the Lord is directing Paul and Barnabas through a region in the Middle East or Asia Minor, I should say, a place where we would know it today as Turkey. He is being led of the Lord from place to place to preach the gospel.
Ah, munga mbuye amamutsogolera paulo ndi baranaba kuti akatumikire uthenga wabwino kumayiko akummawa amene mu nthawi ino tikhoza kunena kuti kuteke kuti apite akalalikire uthenga malo ndi malo tikuona kudabwiritsa kwa ambuye pa- pamenepa
It would be later that the Apostle Paul would write to a number of the churches that the Lord raised up in this region, and that we see in the epistle to the Galatians. These were very near to Galatia. That was a name of a region, not a city.
ndikuona mbuye kuti adatsogolera a- anthu awawa makantumwi paulo kuti alembe makalata kuti mzinda ali koma udali mudzi umene udalandira uthenga wabwino udamali mpingo kwa galatiya
What we do see as a pattern is that in every place there were those that the Lord caused to believe on Christ. And that is why the Lord was directing him to these places, was to preach the gospel to these elect of God that were found in these remote places.
chopatsa chinthu nchakuti ah, mulungu adali ndi dongosolo yakalalikidwe ka uthenga wabwino kumalo ena aliwonse makokhakokha koma chifukwa chake nchifukwa chakuti kumalo kwina kulikonse kumene kudapita uthenga wabwino ndikoti kudali nkhosa kudali anthu osankhidwa amene adayenekera kumva uthenga wabwino pa chifukwa chawo kudayenekera kuti apite akawulalikira uthenga chifukwa cha osankhidwa okhala kudera limenelo
This is a good reminder for any of us that the Lord has raised up to preach the gospel, that He has us on the trail of His sheep. We're not sent out to try to win everybody to Christ, like you hear the world saying, that we got to get everybody converted. No. We announce the gospel of the glory of Christ and His finished work, and He, God, by His Spirit, will draw His sheep.
chimene chikuonekera yapa nchakuti kwa ife tonse amene tadzuka mu nthawi zino kuti tikalalikire uthenga wabwino tiyenekera kudziwa kuti uthenga wabwino umene timawulalikira sitikulalikira kuti tikapindula anthu onse kwa ambuye yesu khristu chifukwa ambuye yesu khristu adabwerera nkhosa zake mukazifera ndipo uthenga wabwino umene ife timawulalikira timaka- a- timakatenga ake osankhidwa amene adatayika ndi ochimwa kuti akakhulupirire yesu khristu ndicho limene ndi ulemu ndi matamando zimene mwa yesu khristu mwiniyo ndiye uthenga wathu siwofuna anthu onse koma ufuna nkhosa yotayika imeneso adabwera ukayifera
But we also know that where the gospel is preached in truth, that there is going to be opposition. There are going to be those that oppose. And we can attest to the same thing today that much of the opposition against the gospel of Christ comes from religious organizations. It comes from people who are steeped in their works religion and are hardened against the truth of Christ and God's free grace to sinners in Him.
chimodzi chimene tiyenera kuzindikira nchakuti paliponse pamene pamalalikidwa uthenga wabwino weniweni pamadzuka anthu otsutsa uthenga wabwino ndipo mdani wa uthenga wabwino sulikunja kwechipembedzo ayi koma ndi magulu onse achipembedzo na amene amatsutsa uthenga wabwino chifukwa amaganiza ngati kuti chipulumutso chidabwerera anthu onse ndipo chili mwakufuna kwawina aliyense kodi uli ngati uthenga wabwino utatiungwere ndikufotokoza kuti chipulumutso sichisankho cha munthu ndipo siumafuna wina aliyense unabwerera anthu ake okha osati anthu onse nthawi yomweyo achipembedzo amatsutsa ndi kudzuka ndi kuyamba kunyanyala chifukwa amafuna kumva kuti uthenga wabwino ndi wokomera aliyense
If you don't believe that there is hostility in the hearts of religious sinners who are hardened by their works religion, you just have to go back and see what Cain felt in his animosity toward Abel. It was to the point of killing him. Such is the hostility of works versus grace.
chimene tinenekera kuzindikira kuchidziwa chakuti chipembedzo cha ntchito zipembedzo zonse zimene ndi za anthu osasankhidwa uthenga wake umene umakhala kumenekoko ndi uthenga ochengetana osamalana odalirana okhala pamodzi omangana pamodzi kodi kuti uthenga wabwino weniweni umafuna kulekanitsa chomangidwacho nawo chimene chimachitika anthu aja adamangana pamodzi chifukwa chipembedzo chidawamanga amadzuka ndikuyamba kunyanyala kukhumudwa kuwukira uthenga wabwino mwachitsanzo ndimene abele ndi kaini anakhalira mpaka ndikudapezeka kuti chipembedzo chimene chidali mwa kaini chidapha chipembedzo chimene chidali mwa abele ndipo chidawonongeratu chifukwa chipembedzo makhalidwe a chipembedzo cha wanthu awa ndi wosamalira wina aliyense okonda wina aliyense
And that was the experience of Paul and Barnabas in the city of Iconium, where the Lord had directed them. And we saw that last time, that as they preached the gospel of God's grace, it's described there in verse 3 the word of his grace, and granted signs and wonders to be done by their hands. Then you can see in verse 4 but the multitude of the city was divided and part held with the Jews. That means they held to their religious works, beliefs, and part with the apostles. In other words, the grace of God having taught them and they believed the message that the apostles were preaching.
Ah, mmene momwe ndi mmene tikuonera mtumwi paulo ndi baranaba pamene adapita mu mzinda wa ikoniyo kumene adakalalikira uthenga wabwino chifukwa tikumva mu vesi yake yachitatuyo polalikira uthenga wabwino amene akulankhula kuti chifukwa chache anakhala nthawi yayikulu nanenetsa zolimba mma mtima mwa ambuye amene anachitira umboni mawu a chisomo chache napatsa zindira- zizindikiro ndi zozizwa kuti zichitidwe ndi manja awo pamene ndimaka polo ikuonetsa kuti ndipo khamu la mudziwo linagawanikana ena anali ndi ayuda kulondoza kuti adakhalira ku chipembedzo chawo chipembedzo cha ntchito zosambalatsana koma ena anali ndi atumwi amene adapatulidwa chifukwa adali osankhidwa adaukhulupirira uthenga wabwino
What I've found in my own experience that is in accord with what we're reading here in the Word is that if you will stand, as it describes there in verse 3, long time therefore abode they speaking boldly in the Lord, which gave testimony unto the word of his grace. If you make that your one message and preach nothing but Christ and him crucified, there will be a dividing.
Ah, ine ndaona umboni ndaona zinthu zikuchitika chifukwa chakulalikira uthenga moteromo mafuna kutsimikizireni abale kuti ngati iwo mudzaima ndi kumalalikira monga mmene pakuonekera pa mtima yake achitatuyo imene akuti anakhala pasi nthawi yayitali aulankhula molimba mtima za ambuye mwa ambuye nachitira umboni mawu achisomo chache ine ungatikapo ulalikira uthenga wabwino molimba mtima motero nthawi yomweyo pazakhala kugawanikana anthu adzalekana
The reason that people think that they love God, as they say, or even love Jesus, is because they've never been confronted with the true God or the true Jesus as he's revealed in Scripture. Because if they are, their rebellion and their hatred and their hostility will come out.
chifukwa chachikulu chimene chimapangitsa kuti anthu azina kuti amakonda mulungu kapena kuti amakonda yesu chifukwa chake nchakuti yesu weniweni sadakumane naye chifukwa yesu weniweni atidzakukumana naye adzakukhumudwitsa na usakhumudwitsidwa ndi yesu wammalemba umatanthauza kuti udapeza yesu amene siwammalemba na chifukwa kuti udapeza yesuyu woti siwammalembayo amakulimbikitsa uzikhalabe ndi ufulu pamene yesu weniweni amakhumudwitsa amakusokoneza pamene kwapo mchifukwa anthu ambiri amati ndakumana naye yesu ine ndakumana naye ambuye ndine wa ambuye ine chifukwa tasina kumana naye yesu weniweni amene ndiwokhumudwitsa amene amabalalitsa chipembedzo kuchangatana kulolelana kudalira amene kumene munthu amakhala nako wina ndi mzake
Just think about it for a minute. What people are hearing preached as they sit in these congregations, there's no offense in the message. They're being told that the decision for salvation is up to them. They're being told that God loves them and has a wonderful plan for their life if they'll just commit their life to Him. And they're being told that they ought to do their best to please God in everything they do. And when they do, God will reward them. And so that's the message they hear. And there's no offense in that because it puts all of the decision and the power in the hands of the sinner.
tambalingalirani kwa kamphindi kochepa kuti ah, chipembedzo cha ntchito nthawi zonse chimapatsa danga chimapatsa mwayi munthu kuti munthu ali ndi ufulu wakusankha ali ndi ufulu wochita zinthu ali ndi ufulu kuti mulungu chimene wachita mulungu amachivomereza kuti wachita cholondola mmene wasankhira mmene akupembedzera mmene akuchita zinthu wapanga molondola Ah, chimalankhula chocho na ngati uthenga udzabwera ndikukatsutsa kuti utero zimene amazikhulupirira kuti udasankha kapena machita ako ntchito zabwino chanjenjonso zili chabe nthawi yomweyo kuonongeka kumabwera kwa munthu amene ujale kalikatani mmene munthu amadalira ntchito zake namazionangana kuchita zinthu zolondola pamaso pa mulungu
But stand up and declare that all men are sinners by nature, including those that are in attendance, and declare to them that salvation is of the Lord from beginning to end, and that their works count for nothing but condemnation, and that God Himself decides who He will save and who He condemns, and that it is only through his son, the Lord Jesus Christ, that any will be saved, that that salvation is in his hands and not man's. All of a sudden you have a fight on your hands.
Ah, ino ngati munthu amakhulupirira motero mukuti munthu ndi chikafu chake kuyesetsa kwake kupanga kwake ntchito zomwe zabwino atatha kukhulupirira choncho ngati nkoza kudzuka ndikuyamba kumuwuza kuti ayi ndithu chipulumutso si chisankho chako chipulumutso sikufuna kwako chili m'manja mwa mulungu ndipo yesu sadabwera kufera wina aliyense adabwera kufera anthu ake ndipo ufulu ndi ulamuliro wakupulumutsa uli m'manja mwake mulungu amasankha amachita kufuna kuti ndipulumutse uyu uyu ndisampulumutse uyu ndimusiya ndimutenga uyu nthawi yomweyo patsakhala nkhondo patsakhala kulimbana andilo anthu sadzasangalala kumva uthenga wa mtundu ngati umene uwo chifukwa mudzakhala kuti mukuzula maziko amene adakhazikikamo ndi kukhulupiriramo
There are many preachers, you never know from one week to the next what they're going to preach because they're like presidents over an organization. They're chief operating officers. And so they come up with agendas and topics for speaking. And you never know what the topic's going to be from week to week. That is not the pattern of one of the Lord's servants.
imiyo muzilingalire zipembedzo za wanthu zipembedzo za wanthu olalikira amalalikira ngati mfumu za mpingo ali ngati mapurezidenti atsogoleri a mpingowo ndipo akamalalikira yusi mumadziwa kuti akalalikira chani sande ndi sande amakhala kusintha kuti lero anthu ndikalalikira zakuti lero anthu ndikauza zakuti lero ndikauza phunziro lakuti ndipo simumadziwa kuti phunziro limene ayamba lero limene apitirize sabata yina chifukwa ali ndi maphunziro ambirimbiri ali ndi mauthenga ambirimbiri mmutu mwawo oti azilalikira wanthu uthenga umenewo si mmene mulungu anakhazikitsira kuti uthenga wabwino uzilalikidwa chifukwa uthenga wabwino wa mbaibulo ulipo umodzi wokha wa yesu khristu wopachikidwa pamtanda ndipo sabata iliyonse sabata ndi sabata anthu alembekezera kwambiri uthenga wa yesu wopachikidwa pamtanda ulipo matopiki mitu ya mauthenga ayi
If you read in verse 3, notice the singularity of the message that they proclaimed. It says that they, they were speaking boldly in the Lord, notice, which gave testimony unto the word of his grace. That's a specific message, the word. Christ is the word, but it's of his grace. It doesn't belong to us. It's of His grace to give as He will, freely as He will, you see.
Mm. Ah, ndi chifukwa chaja kuti timuone kalalikidwa pamene aina paulo ndi baranaba amalalikira adalibe uthenga wina mukone timati asiriyo ikulankhula kuti atatha kulimba mtima ndi kuyamba kunena mawu sabata ndi sabata nthawi yonse akunena kuti adalankhula adanenetsa zolimba mtima mwa ambuye koma mtundu wa uthenga umene amaulalikira mwa ambuye akuti anachitira umboni mawu achisomo ndipo saiwala akati mawu amatanthauza kuti yesu ndipo tututi adachitira umboni yesu mawu achisomo nde chisomocho ndi chani kusankha kwa mulungu kwa kumsankha amene akufuna kuti ampulumutse ndi amene akufuna kuti asampulumutse ndipo amalalikira za yesu amene ndi chipulumutso choperekedwa kwa amene mulungu wafuna kumpulumutsa ndi amene wafuna kusampulumutsa
I can tell you over the years, the number of preachers that have heard me preach and said, I'd like to have you come preach for our congregation. And my first question to them is, are you prepared for the division? And they say, what do you mean division? And I will tell them that whenever the Lord directs me to preach this gospel, I'm to preach for a verdict. In other words, either Christ gets all the glory or man stands condemned. There's no in between. And unless that preacher has been preaching and teaching his congregation in that same manner with that same message, there's going to be a fight.
ndipoteche pali nkhondo imene imakhalako pa anthu ngati samakhulupirira yesu khristu amalemba mwachitsanzo ine munthu akandiyitana kuti ndipite kutchechi kwake ndikalalikire choyambira ndimamufunsafunso wandiyitana ndikalalikire kutchechi kwanu ee wakonzeka kuti ndikagawe anthu ndamati aa mufuna tanthauza kuti chani akuti "Ah, uthenga umene ndimalalikira ineyo ndimakhulupirira kuti ndikangolalikira ugawa wanu magawidwewo amatanthauza kuti mwina pamene ndikulalikira yesu khristu alandira ulemu koma pamene yesu khristu akulandira ulemu nthawi yomweyo anthu akhumudwitsidwa nde uthenga wabwino pamene walalikidwa umakhala ubweretsa zinthu ziwiri yesu akulandira ulemu anthu akukhumudwitsidwa
It has been many years since I have been invited to preach in another man's pulpit because over time, when people invite me and ask me to come in, just like with here with the apostles, you stand there long enough and declare the glory of Christ, and all of a sudden people are going to get upset. And I've been called and been known as being a divider of men, not because my personality or because I'm necessarily hateful when I'm with them, but it's the message. It's Christ. That's the dividing sword.
ndichifukwa chake nthawi zonse ndikamalalikira uthenga wabwinowu ndimayembekezera kuti anthu agawika pakati anthu akhala akundiyitana ku mipingo pafupi ndi pafupi kuti ndikalalikire koma nthawi yomweyo mipingo yakhala ikugawika koma chimene mukuyenera kudziwa abale nchakuti ineyo sikuti ndimadana ndi anthu ayi ndipo ineyo sindifuna kugawa anthu ayi koma ndi uthenga wabwino umene umadzigawira yekha ugawa anthu ena kuwalekanitsa na mzako chifukwa baibulo likuti mawu a Mulungu ali ngati lupanga limene amagawa choncho timayembekezera uthenga wabwino weniweni ukalalikidwa umatsutsa wena ena kuwalimbikitsa umagawa anthu ena kuwachotsapo ena kuwauza akhazikike pomwepo
A number of years ago, those attending, even here at Shreveport Grace Church, it got to where we had to knock out some walls and add some chairs and make some room. And a number of the men began to say, well, maybe we need to build on. And I remember the Lord directed me at the time to say, well, let's give it some time. Let me make sure that those attending are truly hearing this gospel message and that we're not just adding on for goats, but that it's indeed for the sheep. And so as the Lord directed me, I began to, as I do every time, endeavor to make plain the distinctiveness of this gospel that gives Christ all the glory. And you know, one by one, little by little, I saw this one leave, that one leave, this one go away upset, that one go away upset and we've not had to add on. It's not that I don't want people attending, but those that attend, let it be because the Lord has drawn their heart to Christ and they are indeed His. That's what matters.
chimodzimodzi kuna kushenga kuti takhalapo ndi nthawi imene mpingo anthu amabwera ambiri ndi kudzaza kwambiri ndikumaona kuti ayi anthu nthano zili bwino anthu kumene kuti anthu ekupano panafunika tisankhene maudito panafunika tipange masasa tipange izi tipange izi kuone kuti ndi zomveka bwino kwambiri komene ndawo zonone izi mulankhulazi ndi zomveka bwino kwambiri koma si bwino thananga kusankha maudito ndipo nkhondo usankha mbuzi kuyika maudito oti zitsogolera nkhosa chimene chiti chikhalepo chechidikireni kale ndiyambe kuphunzitsa kale ndiyedamba kulalikira mamulungu monga amene timalalikira ndiye chimene chitachitika zonse zimene zidali mbuzi zidayamba kukhumudwa pang'ono ndi pang'ono kumachoka kukhumudwa pang'ono ndi pang'ono kumachoka ana zomwe zoti akhala ochepa anakhala ochepa amene amene amene ali oyenera kukhala pa maudindo achawo kapena kupanga masasa pa mpingo pano chifukwa zidzakhala tsopano ndi nkhosa zokhazokha pa chifukwa ichoto silibwino kufulumira kusankha atsogoleri pamalo kusankha mbuzi kuti zikhale pamalo kutsogolera zinthu You can see here in verse 5 of Acts 14 that when there was an assault, that's, that's a, a military term, an assault made both of the Gentiles and also of the Jews with their rulers. You see, who was inciting this was their very leaders. It says to use them despitefully. That word means in hostility. And notice, and to stone them. Such was the hatred that was manifest in their hearts. But that same hatred is in the heart of our hearers today. If you'll, if you'll just clearly declare the gospel of Christ, you're going to find out who are the Lord's and who aren't.
ndipale ndimana vaipi ikuonetsera poya zotsalira zakugawanikana kwa uthenga wabwino umene uda- udagawa anthu umenewo chifukwa ndimana vaipi akuti ndipo pamene anakhala chigumukiro cha helene ndi cha ayuda ndi akulu awo akamati akulu awo atsogoleri awo amene amatunda abusa awo nawonso adakhala mbali imeneyoyo Ah, chakuwachitira chipongwe ndi kuwaponya miyala kutoto kuti adafika ponya miyala ndi kuchita chipongwe chite chilichonse kuchitira umbowa chipongwe olalikira uthenga wabwino uwu ndi mmene momwe udani kaduka kamakhalira m'mitima mwa anthu osasankhidwa koma ali akuluakulu ndi anthu opempera kuchipembedzo
Now, what is clear is that the Lord determined how long they would stay there and preach the gospel. In verse 3, it says, Long time, therefore, abode they, speaking bold in the Lord. So it's the Lord that gives the opportunity to hear. He opens the door, but also he shuts the door. And that's where you read in verse 6 of Acts 14 they were ware of it and fled unto Lystra and Derbe, cities of Lycaonia, and unto the region that lieth round about. This was just the Lord's way now, moving them into other places where he had sheep, and they also he must bring.
chifukwa chachino chimene tikuchionapo tikuona kuti mulungu ndi mulungu amene amasunga nthawi amalola nthawi iyi akuti akhalepo nthawi iyi akuti achoke chifukwa kuona ndima yake yachitatuyo ikuonetsera poyera chifukwa kuti adakhala nthawi yayikulu akulalikira mawu adakhala nthawi yayitali akulalikira ma mulungu kutatani mulungu alola kuti ma mulungu alalikidwe nthawi yayitali koma pona mipese yakasikisi imene akuti iwo adamva nathawira ku midzi ya Luka- lukaonia lustra anderbe ndi dziko lozungulirapo kutanthauza kuti nthawi ya mulungu itakwana kuti akapa zatheka ndi adabweretsa tsopano chizunzo anthu aja adagawanikanaso tsopano anthu adathawa ndekuti ndi mulungu amene adagwirizira nthawi yotakhala liliyothenga wanso nthawi yotalikana
I know from the history of the work there in Malawi how the Lord has been pleased to use opposition to remove you from your religious organizations and past. And perhaps at the time you wondered how the Lord would direct, and yet right now, where you are and where He has placed you is a result of having been chased from one place to another. And all of that the Lord had purposed that it be exactly as it is now for those sheep that He has purposed to draw to Himself. And you look back and think, had that not happened, I would not perhaps be here now. So all of this, we give Christ the glory.
Ah, umboni wodziwika wachimvekere tidzitengeni ku malawi komweko uthenga wabwino utangoyamba kulalikidwa ku malawi anthu adakanyanyana nawo ndipo anthu adayamba kutsutsa adalimbana nawo ndipo inu mudapirikitsidwa kulandidwa malo opempherera achawo ndikukhala anthu okhala ngati opemphapempha osiwasoka opempherera anthu adakulandani koma taonani pamene mulili pano adakupezerani kuti mukhale mmene momwe ndi mmene uthenga wabwino umakhalira Ah, muka zikamapanda kuchitika zimene zijazo sizikanatheka ino kuti mupeze mtendere koma mavuto amene adabwera ofalitsa uthenga wabwino ajawo na amene adakupankhizirani kuti lerolo mufike pamene mwafika pano pano ndi apa tili mu uthenga wabwino takhazikika tikumvera uthenga wabwino ndi mmene baibulo ndi mmene zinthu zinakhalira mu nthawi ya paulo ndi palanapa
But the key is in verse 7 of Acts 14. It says, And there they preached the gospel. In other words, the fear of men did not change their message. Being displaced from place to place didn't change their message. They have but one message. That's why Paul was able to say later to the Ephesian elders that he was free of the blood of all men because he determined by God's grace not to know anything among them or anywhere save Jesus Christ and Him crucified.
ndiyetaonani ndima yake ya seveni ndimene ikupereka chifungulo maonekedwe a uthenga wabwino amene petenekera kumalalikira muchifo ndima yake ya seveni akuti kumeneko ndiko uthenga wabwino akamene kumeneko ndiko uthenga wabwino afuna kuonetsera poyera kuti uthenga wabwino sumaopa wanthu uthenga wabwino sumasinthasintha uthenga wabwino sumalalikira chifukwa ona mmene anthu alili kuti ndilalikire zowasangalatsa anthu kuti ndilalikire moterapi uthenga wabwino ulipo umodzi okunjika kona kuti uthenga wabwino umeneka ulalikidwe uyende monga mmene mulungu akufunira koma ngati unasinthasintha umenewo si uthenga wabwino
Someone recently wrote and told me they have been watching some of the older videos of messages that I preached back a number of years ago here in Shreveport, and they're posted on Sermon Audio. And the comment was, You looked a lot younger then, and you were obviously a lot more youthful when you're preaching, but the message that you were preaching then is the same that you're preaching today. And that I took as a blessing. I pray it stays that way. That no matter what, it doesn't matter how long ago, if the Lord has taught us of his gospel, that is what we preach. They preached the gospel.
chifukwa che ndimakumbuka wina akamba ndilemberaso teksti ama amphala wakuonera mauthenga mavidiyo amene ndimalalikira kalekalero ndiye panopa wakapeza kuti uthenga uchaso ukulalikidwabe chimodzimodzi ndamalankhula malo kuti ena kalekale lija muli mnyamata mumalalikira uthenga uwu panopa mwakula mukulalikirabe uthenga wotere ndi chimene chikuti ndakutsa mnyamata yaza kuti pamene ndidali mnyamata pamene ndakulalikira uthenga wachinyamata nyamata ndiye pamene mwakulamu mmenekero malalikira uthenga wokula soza kuti munthu ndi wokula koma simumasiyanitse chifake njani mmene momwe ndi mmene uthenga wabwino umenekera kukhalira chimene ndimenekera kumvetsa nchakuti uthenga wabwino uli umodzi wokha ndipo siumenekera kusiyanasiyana kusinthasintha ayi masinthidwe ena aliwonse amene akuoneka mu uthenga wabwino ndiye kuti umenewo si uthenga wabwino ndi uthenga okondweretsa wanthu ndi uthenga wachipembedzo
That word gospel is much abused today because there are many that would say they preach the gospel and yet the message they preach does not give Christ the glory alone. It's a mixed message of Christ and works. That's not the gospel.
komatu chimene tinenekera kuchizindikira ndi kuchimvetsa nchakuti uthenga wabwino akamati uthenga wabwino ulipo umodzi ndiponso wophatikizika koma gulu la wanthu limalankhula zoti ife limalalikira uthenga wabwino ife limapembedza mulungu wamoyo koma mutati mufufuza uthenga wa umene amawulalikira sumakhala uthenga wabwino ndikuti uthenga ophatikiza amalalikika ndikopulumuka mwachisomo komanso amakalalikira kuti uchiteko ntchito zabwino ulipo pulumuke kuphatikiza nkhani ziwiri zizi mukutanthauza kuti simulalikira chisomo iyayi komanso simulalikira ntchito palibe zimene mukulalikira pamene mukungolongolola chifukwa chisomo sichimaphatikiza ndi ntchito zabwino zimene munthu akachite kuti akapulumuke
The apostle Paul in writing to the Romans in chapter one, the first four verses describes the gospel. He said, Paul, a servant of Jesus Christ, called to be an apostle, that is a sent one, separated unto the gospel of God. And notice there's a comma, so it keeps going, which he had promised afore by his prophets in the Holy Scriptures. That is the Old Testament. That's, that's what they had to preach from, the Old Testament. But notice verse three, concerning his son, Jesus Christ our Lord, which was made of the seed of David according to the flesh. So it's talking about him becoming a man, but what? Declared to be the son of God with power according to the spirit of holiness or the Holy Spirit by the resurrection from the dead. So you can see it is all about Christ and his coming, living, doing, dying, and rising again as the Savior of sinners that God has purposed to save.
nchifukwa taona limene paulo amalalikira uthenga mukalinga aroma chapter 1 mavesi oyambirirawo ndi mavesi ya 1 yachiwiri ndi yachitatu ndi yomaliza yachinayiyo mukhoza kuona malalikidwe a paulo woyamba mukamuone ndi vesi ya 1 akuti paulo kapolo wa yesu khristu mtumwi woyitanidwa kulemekeza adachita kuyitanidwa kuti akakhale kapolo wa yesu khristu tachiwira wopatulidwa kukanena uthenga wabwino wa mulungu kulembeza nadali munthu wakaderadera samalalikira uthenga wofanana na anthu ena onse ayi chachiwu vesi yakathu uthenga amalalikira amawulalikira kuchoka mchipangano cha kale vesi pili wakunena za mwana wake amene anabadwa wa mbewu ya davide monga mwa thupi kuti amamulalikira yesu khristu monga mmene adabwerera mthupi la nyama monga munthu ndimene paulo amene anatsimikizidwa ndi mphamvu kuti ndiye mwana wa mulungu monga mwa mzimu wachiyero kutanthauza ndi mzimu woyera ndi kuuka kwa akufa ndiye khristu yesu khristu ambuye wathu kutanthauza kuti akuti adalalikira za yesu khristu monga munthu amene adabwera mthupi monga wa munthu koma adafa ndi kuuka kwa akufa pena kuti chipulumutso chagona pakufa ndi kuuka kwa mbuye wathu yesu khristu kupulumutsa okhawo amene adabwerera yesu khristu osati anthu onse uyu ndi omwe udali uthenga umene paulo analikuwulalikira
There are many that are false preachers, just like the false doctors that that woman with the issue of blood kept consulting during her lifetime until they had wasted all of her means. In other words, she became impoverished and these doctors couldn't offer any help to her. That's how many preachers are. They wax eloquent preaching against sin and they give people things to do and want them to come back for more. And yet there's no healing. There's no deliverance in their message because they're not preaching Christ.
Amen. Ah, palazilaliki ambiri amene akulalikira kugwiritsa ntchito baibulo ili ompa salalikire salaliki owona ndi azilaliki achinyengo chifukwa amafanananso ndi mmene madotolo alili apadziko lapansi musaiwale m'baibulo muli mzimayi amene adali ndi nthenda yama amakhamwazi tsiku lonse nthawi yonse ndipo baibulo limene kuti mzimayi umene uja adatulutsa zake zonse kuyenda mwa zidotolo mwa sing'anga osiyanasiyana kumene akhoza kuchira koma sadachire konse anthu adamulimbikitsa panga izi panga izi panga izi ndalama zonse zidatha koma sadachire mmene momo ndi mmene ah, anthu olalikira uthenga wabwino panoso akuzichita amalalikira kuti ife tikufuna kulalikira za tchimo tikufuna machimo anu achoke tikufuna kuti apulumuke muchite izi mupange izi mupange izi wina aliyense mlalike amene akulalikira wanthu kuti ngati mufuna kupulumuka mupange izi tsalirani pemphero pangani chisako pangani ndi uthenga wa chinyengo ndiwo- ndiwosaona amenewo akufuna kudyera nkhosa akufuna kungowononga uthenga wabwino kuwawononga anthu amene anenekera kuti alandire uthenga wabwino chifukwa uthenga wabwino sudakuone kuti munthu apange chisankho kapena amalandira yesu kapena apange chani ayi
Now, coming back to our text in Acts 14, here in verse 8, here we have an example of how God gets himself the glory. That glory goes to Christ alone in the deliverance of sinners.
tiye tibwerereni kukukulatula machitidwe mutu 14 ah, kubwerera kumene tikufuna tikuyang'ana lero tikuona kuti uthenga wonse umene paulo adalalikira adabweretsa kuti ulemu ndi matamando zidayenekera zipite kwa yesu khristu yekha kwa anthu ayi ndipo ndiwo udali mtundu wa uthenga umene amaulalikira Here was a man, it says in verse 8, there sat a certain man at Lystra, impotent in his feet, being a cripple from his mother's womb, who never had walked.
taonani ndimaka 8 ya machitidwe chapter 14 akuti ndipo pa lustra panakhala munthu wina wopanda mphamvu ya mapazi ace mapazi pace wopunduka chibadwire amene sanayenda nthawi zonse
Now, this is not a chance meeting. God purposed this. In fact, you look back and see exactly why it was that the Lord chased Paul and Barnabas out from where they were in Iconium now to Lystra. It was that they might m- be, their path might cross with this man who was impotent in his feet, unable himself to come to them.
mutati muone uthenga wabwino sumapereka mwayi kwa munthu kuti mukupatsa mwayi kuti upulumuke ufulu ndi kupulumuka kuli m'manja mwako ayi ndi lamulo la mulungu lokhazikikira muone pamene amalalikira ku ikoniyo atalalikira itafika nthawi baibulo kuti adawapirikitsa ndipo adatuluka koma n'chifukwa chati mulungu adalola kuti apirikitsidwe atulutsidwe ndi chifukwa chakuti mu mzinda wa lustra mudali munthu wopunduka wopanda mphamvu kuchokera pa chibadwiro chake amene samayenda ndi adafunika kuti kumeneko chifukwa kumenekonso kuli cholinga cha munthu wofunikira kumeneko
in that society, especially by the Pharisees and the Jewish leaders, their preaching, he was a condemned man. They would have looked on him as one that either he or his parents did something and now God was punishing him. That's why he was lame.
kuti mumuone kumakumbe achipembedzo wa alembi ndi afarisi amataka amamuone munthu uyuyo amene adali wolumala chibadwire amamuona kuti amene ungochimwa ndipo amene kuti ali pakati pa iyeyu ndi makolo wake wina ake adachimwa n'chifukwa chake munthu adabadwa wolumala chibadwire adalankhula choncho ndipo adali munthu wokanidwa mu gulu la chipembedzo ah, kumenekoko ku lustra
Religion could not help him.
chifukwa chipembedzo sichikadamuthandize konse ayi koma kumangomuseka ndi kumunyoza Now, Paul and Barnabas were not sent there to perform miracles. It says in verse 7 and there they preached the gospel. The miracle that followed was the result of the gospel being preached. In other words, where God is pleased to bless his gospel to the heart of one of his own, there is deliverance.
ndiye munali muone paulo ndi baranaba popita ku mzinda wa lustra sabapita ukachita zodabwitsa zozizwa ayi chifukwa uthenga wabwino siumakakamiza wanthu kuti apita akachite zozizwa kumalo chifukwa baibulo mati zozizwa ndi zizindikiro zidzawatsatira kutotoza ndi mdalitso kumene mulungu amadalitsa uthenga wabwino chifukwa tone mivesi yakasepera kuti kumeneko ndiko uthenga wabwino kupitiriza kuti paulo ndi barnaba pamene adapita mu lustra adakalalikira uthenga wabwino ndi zotsatiriza uthenga wabwino mulungu adadalitsa uthenga wabwinowo uthenga wabwino akaudalitsa zozizwa zimathera kuchitika
We might have full faculty of our members, our hands and our feet physically, but the state of this man here describes who we all are spiritually impotent and a cripple from our mother's womb. We're born, we come from the womb speaking lies. We, we are sinners by nature from the womb, fallen and unable to walk. I, it doesn't matter if a preacher says, stand up and walk to Christ. I can't.
abale taona ntchinthu chinthu chopatsa chidwi apa mmene iwo munakhoza kukapona kuti aa koma ndi uyuyo amene ali ali wopanda mphamvu ineyo ndili ndi mphamvu ineyo ali kumene ndikhoza kupanga zakuti ndikhoza kuchita ndithamverani kunena kuti ndipodza leni leni inuyo ndinu munthu wopanda mphamvu inuyo ndinu munthu wofoka inuyo ndinu munthu wolumala unabadwa wopunduka chibadwire kuchoka m'mimba ya makolo wanu chifukwa kubadwa wolumala chibadwire kuchokera m'mimba momwewa ndi chithi- ndi chithunzithunzi cha uchimo pomwe munthu adabadwa nakuti adabadwa wochimwa kuchokera pachiyambi ndipo ndi chipongwe cha olalikira amene amanena kuti ngati ukufuna kupulumuka panga chisapo bwera kwa yesu abwera bwanji munthu ngolumala adabadwa wolumala chimumalire kuchokera munthu amene akubadwa ifeyo sititha kuyenda kupita kwa yesu khristu ndife wolumala ku zinthu za uzimu I want you to see the difference between how Paul was led of the Lord with regard to this man and those today that call themselves faith healers. When they come in, their whole focus is just upon bring your sick and your lame and your halt and, and I'm going to pray for you and they're going to be healed. There's no message of Christ being preached by them. Here, it was just the opposite. The one focus of the apostle Paul was the declaration of the Lord Jesus Christ and all the glory to him alone in salvation. And that's what this man heard.
nditete onania pali kusiyana pakati pa mmene paulo akalalikira uthenga wabwino ndi mmene anthu amene akudzinamiza okha kuti ndi akhristu mmene akulalikira uthenga wabwino chifukwa paulo yapa baibuli kungoonetsa kuti atafika kumaloko adangoyamba kulalikira uthenga wabwino akungolalikira uthenga wabwino ndipo chinthu chonse chimene chimachitika pamenepo ndi uthenga wabwino zotsatira zake uye akachira chifukwa anali kumva uthenga wabwino pamene walalikira amzaka zino amanaudai kulisombana kwakutokuri ndibwera kumene koko bweretsani wauma bweretsani wadwa tikapempherera nawo titichitezakuti titichitezakuti ndi anthu amakha kuti auzidwa chifukwa anthu angoso wakale ndi auzidwa zoda kuti kumene koko akapempheredwa zikatheka ndiwo amamene zothekazo malumu ake amabwera khwindira wanthu koma akalalikira akapempheredwa ukapeza kuti sale zinathekezo ulumalakoso sikudatha mmene momwe ndiye nkhondo ndi vuto la munthu wolalikira uthenga wabwino timangolalikira uthenga wabwino komonse tikutsogoza kuti tikapemphera wanthu tikachititsa wanthu kumene ndi uthenga wachilendosi uthenga wabwino
When verse 9 says, the same heard Paul speak, that word hearing means that his ears were open spiritually and that Christ was revealed in his heart. What he heard Paul speak was not miracles, because there weren't any miracles being done, was not the will of man. If you just will, you can. That wasn't his message. They, he heard Paul speak the glory of Christ, the gospel. And as the Lord revealed Christ in his heart, that's where it says that Paul, steadfastly beholding him and perceiving that he had faith to be healed. In other words, this was the Lord directing Paul now to address this man in whom Christ himself had given faith. He said to him with a loud voice in verse 10, Stand upright on thy feet. And he leaped up and walked. He didn't put any condition on him. The Lord was using this as an example of how he saved sinners.
Mm, mm, mm. yes mulere muone mmene paulo adalalikirira apa ndili mmene momwe mmene munafunika anthu azilalikirira koma anthu samadziwa chifukwa paulo akuti iye amene kungolankhula mawapesi akanayi aku ameneyo anamva paulo alinkulankhula paulo amangolalikira uthenga wabwino mungarana kuvesevenita ndi akulankhula uthenga wabwino chitechita njani akulipo paulo pomuyang'anitsitsa ndikuona kuti amene ndi chikhulupiriro chopandika nacho moyo ndichoyambira tamverani chinthu chikuti pamene akuti anamva paulo alinkulankhula musayiwale munthu samamva uthenga wabwino ngati mulungu sanatsekule khutu lake kuti amve ndikuti choyambirira mulungu adabwera ndikutsekula khutu la munthu uja kuti amve zolalikira kwawo ndikhukulija litatsekuka layamba kumva zolalikira paulo chimene chachitika mulungu adabweretsa chikhulupiriro kwa munthu uja ende chikhulupiriro chimene chija paulo pochiyang'ana akuti adayang'ana kuti chikhulupirochi ndi cholandira nacho chani koti moyo osati cholandira nacho machiritso ake cholandira nacho moyo zotsatira zake adachira kuthenga zake chimene ndinakuzindika choda kuti uthenga wabwino poyamba mulungu amatsekula makutu athu tikatsekulira makutu athu tikayamba kumva uthenga wabwino jawo zotsatira zake chikhulupiriro cholandira nacho moyo chimabwera si uthenga woda kuti ngati mufuna kupulumuka pangani chisankho ngati mukufuna zakuti chitani zakuti chifukwa angakhale iweyo utafuna kuti zichitike kwakuti sizimachitika ira chifukwa kuti zamphamvu zichitike pa moyo wako sikufuna kwako koma ndikufuna kwa mulungu monga mmene akufunira kuti zichitike pa moyo wako
So, what we have here is a pattern of how it is that we declare the glory of Christ and how God delivers sinners. It's by his power, it's through his son. And we're not standing putting conditions on men. We don't read here where Paul first said to him, Well, look, if you really want to be healed, here's some things you got to do. Now, perceiving that he had faith, where does that faith originate other than faith comes by hearing and hearing by the word of God? And God purposed to deliver this man physically, just like Christ did when he was on earth, saying to that man, stand up and walk, that men might know that he had the power on earth to forgive sins. That's the whole purpose of this miracle. It's not to have a miracle ministry. No, it's that men might see the glory of Christ in how he delivers Yes.
sinners. And this is the example.
ndeno mulere muone kuchiritsidwa kwa munthu uyu sikuti kufuna kupereka mphamvu kwa wanthu kuti muyambitse mautumiki kuti utumiki wathuno ndinira kuministre utumiki wa zozizwa ayi nkhani yake simeneyoyo chonse chimene chilili chonse chimene chidachitika m'baibulo chidali ndi cholinga koma cholinga chachacha chikulu sikuti zamphamvu zichitike ayi koma kuti ulemu tipatsa munthu zipite kwa yesuyo mchifukwa kuti mulere muone apapa paulo amangolalikira mawu wongolalikira mawu mulungu adabweretsa chikhulupiriro mwa munthu uja ati chikhulupiriro chija chimene chidabweretsa machiritso wa munthu uja pamene anthu panopa amawalalikira wanthu bwerani pangani zakuti zikakhalere zimuchitikirani moteremota woluza choncho anthu aja ndikusalalikira uthenga wabwino chifukwa munthu sangathe kubwera kwa yesu khristu ndipo munthu sangathe kumva mawu a mulungu ndipo ngati munthu wamva mawu ndi kuti mulungu mwini wachita kufuna kuti umve mawu ake ndipo mwamva pakuti makutu ako atseguka ndi pamene umayamba kukhulupirira uthenga wabwino weniweni ndiye uthenga wonse woyitanira wanthu kuti bwerani kwamuno bwerani bwerani bwerani si uthenga wabwino ndi uthenga wa wanthu chimenecho nchipembedzo So that's the first point of this message that here we see the glory of Christ alone in the deliverance of sinners.
choyambirira chimene tikuchiona pano tikuona kuti ulemu ndi matamando umayenera kupita kwa yesu khristu yekha amene amapulumutsa anthu ochimwa